라디오 이수디 아메리카 ibiganiro mu kirundi n'ikinyarwanda birabandanya ku ijwi ry'amerika amakuru tubafitiye muri uyu mwanya muri kumwe nanjye fide niyo ngako kaze ku makuru y'ibiganiro byacu ibiganiro biriko biba mu gihugu hagati bihuza abarundi mu ntara zitandukanye ibizobereye arusha rero ni ikiyago hagati y'umwunganirizi n'imigwi itandukanye y'abagize eh, y'abakurikiranije ibiganiro by'abarundi uwo ni umuhanuzi mukuru mu biro kwa perezida w'uburundi wuri nyamitwe iyi nkuru n'ayandi makuru yo hirya no hino twabateguriye arimwo impanuka y'indege itwara abantu y'igihugu ca misiri umutahe wo guhagarika umunyepolitike atavuga rumwe na leta ya kongo moise katumbi n'ibirori vyo guha ikidari intwari mbandiyanyi ku cicaro c'ishirahamwe onu turabigarukako mu kanya gatoya cyane radiyo ijwi ry'amerika i washington dc amakuru ya hirya no hino ku isi twabateguriye ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryahayagije ubutwari ntangere bwa kapitene mbaye diane yari mu nteko zijeje gucungera umutekano mu rwanda yishwe ariko akingira abasivili amajana n'amajana mu gihe cy'ihonyabwoko ryo mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane ico cubahiro cari kirindiwe haheze igihe cahawe uno musi ku wa kane umupfakazi n'abana babiri ba kapitene mbaye diane yava mu gihugu ca Senegal mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane kapitene Diagne yari umusirikare w'intwazangabo akiri muto yari mu nteko zari zijeje gucungira umutekano mu Rwanda UNAMIR mu gihe abahutu bariko bagandagura abatutsi n'abahutu batari intagondwa ibihumbi amajana umunani mu kiringo c'iminsi ijana Diagne yakijije abantu amajana n'amajana mbere n'abana abapfasoni n'abagabo bashobora gushika ku gihumbi ivyo yabigira mu gihe yashobora kuhasiga ubuzima ntiyigeze apfunga amaso canke ngo azibire amatwi ivyo vyatangajwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ban kimun igihe yariko aha ikidari mu birori eh, ku cicaro c'ishirahamwe onu umupfakazi wiwe mu gihe amasanamu ya diane ariko amwenyura yariko arerekanwa ban kimun avuga ko mbaye diane yari afise ubutwari budasanzwe mbaye diane yaf- yishwe na mortier mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane igihe yari ku cicaro c'inteko zijejwe gucungira umutekano unamir indwi nkeya imbere y'uko akazi yari ajejwe kari kagiye kurangira leta ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo yasohoye umutahe wo guhagarika moise katumbi umuyobozi w'abatavuga rumwe na leta arondera guhiganwa na perezida joseph kabila mu matora y'umukuru w'igihugu umuvugizi wa leta lambert mende yabwiye ijwi rya amerika serivisi y'igifaransa uno munsi ku wa kane k'umutahe wo guhagarika katumbi wasohowe inyuma y'uko yagirijwe icaha co guha akazi abacangero uburanira katumbi jean joseph mukendi wa mulumba yatangaje uno munsi ku wa kane ko adashobora kwishura gushika amenyekejwe icese ku vyerekeye umutahe wo guhagarika katumbi abanyamahanga bane harimwe umwe muri bo yahoze ari umusirikare w'umunyamerika bahagaritswe igihe hariko haba ikoraniro rya katumbi mu gisagara ca lubumbashi haheze indwi zibiri katumbi yatangaje ko ashaka kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo yahakanye ivyo leta imwagiriza kubera ko ategura kudeta yabwiye abashikiriza amanza mu ndwi iheze ko atarazi ko umuhanuzi yarungikiwe n'isosiyete ijejwe umutekano y'abanyamerika yahoze ari umusirikare mu gisirikare ca amerika irengero rya katumbi muri iki gihe ntirizwi mu ntango z'iyi ndwi yari mu bitaro mu gisagara ca lubumbashi radiyo ijwi rya amerika i washington dc mubandanya kumviriza amakuru twabateguri impanuka y'indege itwara abantu y'igihugu ca misiri yari igiye ku mugwa mukuru kairo ivuye ipari mu bufaransa ishobora kuba yatewe n'igitero c'iterabwoba aho kuba ibibazo vy'ivyuma vy'iyo ndege ivyo vyatangajwe n'umushikiranganji ajejwe ivy'indege w'igihugu ca misiri sherif fati sherif fati yavuze kuri iyo mpanuka mu gihe igikorwa cyo kurondera abari muri iyo ndege cyariko kirabandanya mw'iyo hari mediterane iyo ndege itwara abantu y'igihugu ca misiri yarimwo abantu mirongo itandatu na batandatu igihe yazimangana kuri radar uno munsi ku wa kane ivyo vyabaye gatoya inyuma y'uko yinjiye mu kirere c'igihugu ca misiri ivuye mu bufaransa amakuru ya mbere avuye mu gihugu c'ubugiriki amenyesha ko ibisigarira vy'iyo ndege bishobora kuba vyabonywe umuntu ari mu kirere leta zunze ubumwe za amerika ziriko zirafasha mu gikorwa co kurondera eh, zikoresheje indege ishyirahamwe ry'indege zitwara abantu mu gihugu ca misiri egypt air rimenyesha ko ugushobora kuvugana n'abadereva b'iyo ndege airbus a amajana atatu na mirongo ibiri byahagaze hafi y'isaha umunani n'igice zo mu ijoro mu masaha y'i Cairo igihe iyo ndege yari hejuru y'imetero ibihumbi cumi na kimwe mu kirere no ku birometero cumi na bitandatu mu kirere cy'igihugu ca Misiri umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi w'ubugiriki panos kamenos avuga ko iyo ndege yakase byihuta inshuro zitari nke itangura kumanuka byihuta imbere yo kwizimangana kuri radar bishobora kuzofata imyaka itari mike n'imiliyoni n'imiliyoni y'amadolari imbere y'uko igisagara cya ramadi mu gihugu cya iraq kizoshobora gusubira kubamwo umutekano ku buryo abantu bazoshobora gusubira kuhaba ivyo vyatangajwe n'abahinga b'abanyamerika bariko bakura amabombe yatezwe n'umugwi w'intagondwa witwa leta ya kisilamu igisagara cya ramadi catujijemwo umugwi witwa leta ya kisilamu mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu inyuma yo gutana mu mitwe gukomeye ibice vyinshi vy'ico gisagara vyasigaye arabunywenywe kubw'ibiro vy'umushikiranganji wa mbere wa Iraq ibice mirongo icenda ku ijana vy'ico gisagara vyuzuyemwo amabombe y'ubwoko butandukanye yasizwe n'umugwi witwa leta ya Kiislamu isosiyete Janus Global yahawe akazi na leta ya Amerika ko kurondera no kwihweza ivyononekaye mu gisagara ca Ramadi yabwiye ijwi rya Amerika ko gusubira gutuma abantu bashobora kuba muri ico gisagara kizoba igikorwa kitoroshe na gato umuntu arabye gusa imbuga ngurukanabumenyi yo kwiyumvira ko urugamba rw'ubwoko rwasubiye kwaduka gushasha mu gihugu cya afurika y'epfo ibintu bidashemeye bifatiye ku bwoko biherutse kuba mu mezi ya vuba muri afurika y'epfo bikaba byarakurikiranywe cyane muri icyo gihugu ibyo inyuma y'ikiringo kirenga imyaka mirongo ibiri intwaro y'amacakubiri ya apartheid irangiye ibisa ni uko indwi itashe ayandi marorerwa afatiye ku bwoko aseruka mu binyamakuru amaradiyo na televiziyo y'igihugu umuntu afatiye ku biherutse gutangazwa n'umucamanza w'umuzungukazi yavuze ko abirabure muri afurika y'epfo bashigikiye gufata abapfasoni n'abigeme ku nguvu cyangwa umwirabure aharanira agateka ka muntu yabwiye umuzungukazi akora mu buriro ko yomuha agashimwe k'amafaranga asubiye iyo yaje aturuka ibitutsi bifatiye ku bwoko byarumvikanye no mu nama nshingamateka aho abanywanyi b'umugambwe economic freedom fighters batutse abashingamateka b'abazungu n'abirabure bise umwirabura umwe umuzungu mu gihe babwiye uwundi kuvuga nk'umwirabure radiyo ijwi rya amerika i washington dc porogaramu y'ibiganiro byacu tuyabashikiriza iminsi yose kuri radiyo inshuti ya bose yumvikana kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi rya amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje aderesi yacu ya email akaba ari radiyo yacu arobazi gmail akaburungu com na facebook kuri aderese radiyo yacu no kuri we we we akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com radiyo ijwi rya mbere washington dc amakuru yo mu karere tuyahere mu rwanda abahagarariye ibihugu byabo mu rwanda barimwo abo mu bihugu by'i buraya batandatu kuri uyu wa kane bagendeye ibohero rya muhanga rihereye mu ntara yo mu bumanuko bw'u rwanda bashaka kwirabira uko ugenda abanyororo babayeho uburyo bafasha ku bijyanye n'ubutungane umuntu aretse gusa ibikorwa bitandukanye bikorerwa mu ibohero abahagarariye ibyo bihugu byabo bashoboye kwirabira n'ibindi ni inkuru dushyikirizwa na sunta kaboyi
izi ntumwa z'abahagarariye ibihugu byabo mu rwanda bari barangajwe imbere na ambasaderi michel ryan uhagarariye umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i burayi batemberejwe ibikorwa binyuranye bikorerwa muri gereza ya muhanga ndetse banibonera uburyo abagororwa bamwe batifite baza guhabwa ubufasha mu by'amategeko n'abanyamategeko baturuka mu miryango itegamiye kuri leta bwana fideli mugabo umunyamategeko wo mu muryango uhaguruka uharanira uburenganzira bw'umwana n'umugore ni umwe mu bari baje gufasha abagororwa gusobanukirwa n'ibyerekeranye na za dosiye zabo abo ngewe nakiriye hari abajuriye abajuriye ariko barimo kurangiza igihano baje bangana kugira ngo mbafashe gusobanura neza ubujurire bwabo urabona hano iyo uri muri gereza ntabwo ntabwo uba wisanzuye hari igihe rero ujurira noneho ubujurire bukabanza guca mu buyobozi bwa gereza kugira ngo ubwo bujurire bugere ku rukiko wajuririye hanyuma unahamagarwe kuburana twe baradusaba ko tubafasha kubayobora mu rwego rw'amategeko nk'abo ngewe nakiriye ntabwo babashije kubona abunganizi ni ukuvuga bariburaniye niba rero bagize amahirwe yo kubona ubwunganizi mu rwego rw'amategeko ku buntu icyo navuga ko ari igikorwa gikomeye cyane cyabafasha aba bashyitsi bakiriwe n'itsinda rito ry'abagororwa abandi baguma muri gereza imbere nta bibazo byinshi aba bagororwa bigeze bababaza nubwo bahawe umwanya na bike byumvikanye byari ibibazo biremibereho rusange y'abagororwa twifuza niba bishoboka ko mwagerageza kuba mwadufasha gufasha abantu b'abasaza cyangwa se n'abandi bafite indwara zidakira muri sapurimentari fudu
nabaza se ko hari intambwe u rwanda rugezeho mu mwanya w'ubwenge bw'abanyarwanda twebwe uyu munsi turi muri gereza cyane cyane ko turi muri gahunda nziza yo kugororoka no kwemera leta y'ubumwe bw'abanyarwanda ku ntego igezeho nziza hari indi nzira mwaba muteganya twebwe turimo abariho ubu ngubu ntituzasazire muri gereza cyangwa ngo dupfiremo umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i burayi n'igihugu cy'ubuhorandi bifite umwanya wa mbere mu gufasha urwego rw'ubutabera mu rwanda gusa uwari uhagarariye umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i burayi yerekanye ko atishimiye uburyo batahawe rugari ngo binjire muri gereza imbere basure abagororwa bose ambasaderi mikayire rayani ambasaderi yagize ati niba turi abaterankunga ndetse tukaba abafatanyabikorwa ba minisiteri y'ubutabera na leta y'u rwanda muri rusange twifuza ko mu gihe twakiriwe muri gereza twahabwa uburenganzira n'umwanya kugira ngo dusure ibice byose bya gereza tugasaba ko mu gihe kizaza twongeye gutumirwa noneho batureka tugasura ibice byose umuyobozi wa gereza ya muhanga supuretendenti rudakubana christophe yavuze ko batagira ubwiru muri gereza ko batigeze banga ko abashyitsi binjira muri gereza imbere ko ahubwo byatewe n'uko uruhushya basabye rwabemerera gusura gereza yo hanze gusa ubundi gereza kugira ngo uyisure hari uburenganzira butangwa na komiseri generali uyu munsi bari basabye gusura abagororwa hanze kubonana n'abagororwa hanze cyane cyane ku bijyanye n'ubutabera iyo baza kuba basabye no kujya imbere muri gereza twari kubibaha ariko uburenganzira bari basabye n'ubwo kubonana nabo hanze gusa ariko ubusanzwe bajyamo gereza ya muhanga icumbikiye abagororwa bagera ku bihumbi bine biganjemo abakoze ibyaha bya jenoside imiryango itegamiye kuri leta ikora ku butabera muri iki gihe imaze igihe yarahagurukiye gufasha abagororwa batagize amahirwe yo kubona abunganizi mu nkiko aba bambasaderi basuye gereza ya muhanga barimo uhagarariye ubumwe bw'ibihugu by'i burayi uhagarariye igihugu cy'ubuhorandi uhagarariye suwede uhagarariye ubufaransa ndetse n'uhagarariye ubwongereza asubita kaboyi ijwi ry'amerika muhanga mu ntara y'amajyepfo urakoze asumta kuri iyo nkuru mu rwanda kandi ibicishije mu kigo cyayo cyita ku iterambere mpuzamahanga usaid leta zunze ubumwe za amerika zahaye imfashanyo u rwanda ingana imiliyaridi cumi na zine n'imiliyoni amajana umunani z'amafaranga y'u rwanda yo kurwanya ugufungura nabi ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa na eric bagira ubusa
bashyira ahagaragara umushinga bahaye izina gikuriro abahagarariye leta zunze ubumwe za amerika mu rwanda bavuze ko ugamije kurwanya imirire mibi ikigaragara hirya no hino mu rwanda ni umushinga amerika ibinyujije mu kigo cyayo cyita ku iterambere mpuzamahanga usaid yateye inkunga ya miliyari cumi n'enye na miliyoni magana inani mu mafaranga y'u rwanda ukazamara igihe cy'imyaka itanu bavuga icyo uzamarira abanyarwanda abahagarariye amerika mu rwanda bashimye intambwe iki gihugu kigezeho nyuma y'imyaka icumi mu rwego rwo kurwanya imirire mibi ariko bavuga ko hakiri byinshi byo gukora mu kurwanya iyi mirire mibi madamu amerika bakisi lagos ni ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika mu rwanda imirire mibi no kugwingira byaragabanutse biva kuri mirongo itanu na rimwe ku ijana bigera kuri mirongo itatu n'umunani ku ijana iyi ni inyungu ifatika ya cumi na gatatu ku ijana ariko haracyari byinshi byo gukora niyo mpamvu mubona twatangije iyi gahunda kugira ngo dukomeze twihutishe kujya mbere kuko mirongo itatu n'umunani biracyari hejuru cyane kandi nk'uko minisitiri w'intebe yabivuze leta irashaka kuza imbere mu by'ukuri barashaka kwihutisha iyi gahunda kandi dufite ubushake bwo gufatanya binyuze muri sosiyete sivile tugakorana n'imiryango itari iya leta n'abaturage n'inzego z'ibanze zikagira uruhare kuri yo ku ruhande rwa leta y'u rwanda naho n'ishimwe rikomeye kuri iyi nkunga mu rugamba rwo guhangana n'imirire mibi bwana anastase murekezi minisitiri w'intebe yavuze ko leta ahagarariye izakomeza gushimangira ubufatanye na amerika mu kurwanya iki kibazo cy'imirire mibi gikuriro project as we explained in the previous speeches was designed
umushinga gikuriro nk'uko byasobanuwe mu mbwirwaruhame zabanje wateguwe ugamije kongerera ingufu gahunda za leta zo kugabanya kugwingira bikagera kuri cumi n'umunani ku ijana bitarenze bibiri na cumi n'umunani nk'uko biteganijwe mu cyiciro cya kabiri cy'imbaturabukungu bibiri na cumi na gatatu bibiri na cumi n'umunani bizafasha kandi leta y'u rwanda kugera ku ntego mpuzamahanga yo kurandura inzara n'imirire mibi bitarenze bibiri na makumyabiri bibiri na makumyabiri na gatanu nk'uko intego za bibiri na makumyabiri bibiri na makumyabiri na gatanu biteganijwe zo kuzarwanya imirire mibi bitarenze bibiri na mirongo itatu nk'uko intego z'umuryango w'abibumbye ku iterambere rirambye zibivuga ikibazo cyo kugwingira ni ikibazo ni ikibazo kiremereye leta y'u rwanda yiyemeje kukirwanya ku kiguzi gishoboka cyose is an issue, a big issue that the government of Rwanda is determined to eradicate at any cost.
umushinga gikuru zibanda ku turere umunani kayonza ngoma rwamagana mu burasirazuba ruhango na nyanza mu majyepfo ndetse na nyabihu mu burengerazuba gikuru zibanda ku bana bato abagore batwite na bonsa uyu mushinga uzamara imyaka itanu usimbuye undi wari ufite izina byiringiro wo wibandaga ku bakuru babana n'ubwandu bwa virusi itera sida n'abafite ibibazo by'imirire mibi madame febroni dusabe mariya wo mu karere ka gakenya avuga ko umushinga urangiye wamufashije agaheraho asaba ko n'uyu gikuru wagera kuri benshi bashoboka nari umuntu uyu w'umukene kandi ufite abana badafite ubuzima bwiza ariko narakoze ntera imbere ndabyiga ndabimenya mbyigisha n'abandi ndanabihemberwa ubu nahawe inka ifite inyana ndetse naranayibangurije ubwo rero murumva ko nungutse n'abana banjye bari kwiga kuko namenye gukora ntera imbere ndetse ndanacuruza nkagurisha imboga mpinze abana banjye nkabona minerivare bakajya mu ishuri ubu baranajijutse iyi gahunda ya kabiri ndayishimye nkaba nifuza ko yagera kuri buri munyarwanda wese ikamanuka ikagera mu ntara zose z'igihugu abana bacu ntibazingame bakagira ubuzima bwiza n'abanyarwanda tukaba beza naho abaturuka mu turere umushinga gikuru utazakoreramo baracyafite inyota kuko bugarijwe n'ibibazo by'imirire mibi gahunda yo kurwanya imirire mibi irakenewe mu karere ka kirehe yadufasha kuko ubona hari abaturage bagiye bari munsi y'umurongo w'ubukene bigaragara mu bajyanama b'ubuzima aho bashishikaza abantu bafite imirire mibi akenshi bari mu mutuku ko babatoza kurya indyo yuzuye bakabatoza isuku iyo gahunda rero iramutse ije muri kirehe yafasha abajyanama b'ubuzima kuko gahunda y'igihugu nayo yari ifite mu nshingano ikigo cya leta zunze ubumwe za amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga usaid kirabarura abana basaga miliyoni ijana na mirongo itandatu ku isi bari munsi y'imyaka itanu bagwingiye kubera imirire mibi ku rwanda ho mirongo itatu n'umunani ku ijana nibo bagwingiye bavuye kuri mirongo itanu n'umwe ku ijana mu gihe cy'imyaka icumi umurongo leta y'u rwanda ihagazeho ni uko bitarenze bibiri na cumi n'umunani abagwingiye bazaba bari kuri cumi n'umunani ku ijana ubukangurambaga bugamije guhindura imyumvire y'abatuye uturere umushinga gikuru ruzakoreramo burafatwa nk'inkingi ya mwamba abakuriye umushinga bazifashisha kugira ngo rubanda bawugire uwabo kandi uzabashe kugera ku ntego zawo eh kabagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ku byerekeye burundi aho bukera kuva ku itariki ya mirongo ibiri na rimwe gushyira ku itariki ya mirongo ibiri na kane z'uku kwezi kwa gatanu harategekanijwe ikiyago yarusha muri tanzania kizohuza leta y'u burundi n'umwunganirizi hamwe n'indi mirwi yegwa n'ikibazo cya politike mu burundi leta y'u burundi izo kwitaba icyo kiyago nk'uko tubimenyeshwa n'umuhanuzi mukuru mu biro kwa perezida w'u burundi wiri nyamitwe mu kiganiro na mugenzi wacu frederic nkundikije
icya mbere mu ntiyokosora si ibiganiro kujya muvuga ibiganiro ni ikiyago kizoba hagati y'umwunganirizi hamwe n'imigwi itandukanye izoba yokurikirana ibyo biganiro bizoba mu minsi izoza nayo ubundi ibiganiro biri biba mu gihugu hagati bihuza abarundi mu ntara zitandukanye ibizobereye arusha rero ni ikiyago hagati y'umwunganirizi n'imigwi itandukanye y'abagize y'abakurikirana ibyo biganiro by'abarundi murashaka kutubwira ikintu muzoyaga ikiri ku rutonde nk'uko ikete mushaka kuba mwararonse bivuga n'iki
muri icyo kiyago harimo no kumvikana ku rutonde rw'ibizovugwa mu biganiro bizo abarundi bo hanze cyane cyane kuko nibo bashikiriwe bazoshobora kujyamo nayo ubundi ibiganiro muradi yuko bihuza abarundi bava mu mihingo myinshi mu ntara nyinshi imigambwe yose n'amadini yose biriko biraba hano mu gihugu rero icyo kiyago rero kigiye ko kirategurwa iyo arusha ni ikiyago cyo gutegura rero ibyo biganiro bizoshobora guhuza abo barundi cyane cyane bahurikiye mu bihugu byo hanze icyo kiyago rero leta y'uburundi izokijamo nigo cyane ikiyago murazi ko leta y'uburundi ishyira imbere ibiganiro imigambi myinshi itunganya biciye mu biganiro rero ko leta y'uburundi yagize iti abarundi bari mu gihugu bazokumvirizwa hongere humvirizwe n'abarundi bari hanze leta y'uburundi rero ntiyosiba abantu canke imirwi canke imigambwe muzaba muri kumwe muri ico kiyago niyihe ko leta y'uburundi yagumye itangaza ko hariho abo itumva ko botumirwa muri ivyo biganiro abo muzohurira muri ico kiyago n'imande
muri ibyo biyago ni imigambwe yemewe n'amategeko mu gihugu cy'u Burundi nibaza yuko yatumiwe hakongera hakaba hatumiwe imigambwe yitabye amatora y'ibihumbi bibiri na cumi n'atanu mbere n'imigambwe yaba iyiri iyirwanya ubutegetsi n'abarundi bari mu mashyirahamwe yigenga baba bari mu burundi cyangwa bari hanze ibyo murumva yuko hari abarundi bari mu mihingo myinshi nayo ubundi ikiyago kizohuza leta y'uburundi n'umwunganirizi cyongere gihuze umwunganirizi n'abari muri iyo migambwe gihuze umwunganirizi n'abari muri ayo mashyirahamwe niko bimeze niko biteguwe murashaka kutwibutsa abantu leta y'uburundi ivuga ko bataba bari muri icyo kiyago abadashobora kujamwo batarekuwe n'amategeko ya repubulika y'uburundi n'amategeko mpuzamakungu ni abantu bose bafise uruhara mu gushaka gutembagaza inzego z'itora n'abanyagihugu mu mwaka uheze n'abandi bose baba baragiye mu migumuko abo twita inkozi z'ikibi bariko bakurikiranwa n'ubutungane bw'igihugu cy'u Burundi murumva yuko nk'abo badashobora kwitaba ibyo biganiro kuko nta burenganzira bifitiye mbere na leta y'u Burundi ntiyo kubahuka kurenga guhonyanga amategeko ibicishije mu kuja aha abantu kwitabye ubutungane ahubwo ngo bagiye mu biganiro ibyo ntibibaho abo ntibashobora kuba ari abera gushika intahe ibakubite mu gahanga mu mategeko si uko bimeze abashatse gutembagaza inzego zituriwe n'abanyagihugu barazwi baravyivugiye ku mateleviziyo n'amaradiyo ibinyamakuru byose birabazi birabavuga none nk'abo bo kwitwa abera gute kandi ibyo bakoze babikoze izuba riva abateye amagrenade bajya kwica abanyagihugu bibereye mu masoko mu bituro by'amabisi benshi barazwi hariho ababyivugiye ku mateleviziyo n'ahandi aba nabo barijikanye kandi bakavuga bati nitwe twabikoze kandi twabitumwa na banaka mu gusozera kandi mu majambo make ikintu wibaza ko leta y'uburundi izokura muri icyo kiyago n'iki igihambaye ni uko abarundi mu byo bayaga hano hagati mu gihugu baragaruka cyane ku bijyanye gutsimbataza amahoro n'umutekano kubumbatira demokarasi no kurwanya ubukene kugira ngo igihugu cy'uburundi cyiteze imbere ibyo ni byo nyamukuru twibaza yuko birari inshinga abarundi wiri nyamitwe umuhanuzi mukuru mu biro kwa perezida burundi murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye kugira ngo tuganire tuzobatera akamo maze gushika yarusha muri ivyo biganiro ndaje ndabakengurukiye ndi mu nzira ngenda n'abandi bari mu nzira bagenda nibaza yuko nk'ejo ku mugoroba canke hirya y'ejo abantu benshi bazaba bahageze
radiyo ry'amerika i washington dc leta y'u rwanda isaba ubufaransa gukomeza umutekano kuri ambasade yayo iri hagati mu gisagara cya pari mu bufaransa ambasaderi w'u rwanda mu bufaransa jacques kabare yandikiye ubushikiranganji bujejwe imigenderanire n'amakungu inyuma y'uko ejo kuwa gatatu mu masaa tanu abantu binjiye muri ambasade bandagaza u rwanda ambasaderi jacques kabare nivyo yasobanuriye mugenzi wacu etienne karekezi hari abambwe insoresore sinzi cyangwa n'utubandi ni utubandi tw'abanyekongo twitwa ngo abarwanyi abakombatan ni abantu kenshi usanga bagenda bagasenya ahantu bamaze gutera inshuro nyinshi ambasade yabo ya congo drc baje nk'abantu baje gusaba viza babiri hanyuma urugi tumaze kurufungura abandi nabo baraza vuba barinjira bari abantu bagera kuri nk'abantu cumi bageze imbere batangira gusakuza gutukana bari bifashishije agacupa karimo yavuga sositomate hanyuma batangira kwisuka ku madirishya ku rukuta bari bafite n'ikiro kimwe cy'ifu ya farini nayo bayisuka hasi batukana batuka igihugu batuka u rwanda batuka umukuru w'igihugu ntabwo ari ibintu byatinze cyane byafashe nk'iminota itatu kuko dufite uburyo twirinda kuri ambasade nta kuntu bageze ku muntu ubakira kuri reception ushinzwe kwakira za viza gutanga za viza hafi arakoresha alarme isonete ituma ni ugutabaza bamaze kuyumva baratinya barahunga barirukanga byafashe nk'iminota itatu none se kugeza ubu hari impamvu mwaba mwaramenye yatumye abo banyekongo bigabiza ambasade y'u rwanda mu by'ukuri umuntu arebye kuko ntabwo ari bwa mbere babikoze iwacu kuri ambasade cyangwa kuri ambasade yabo ni abantu bitwa ko barwanya ubuyobozi bwa kongo kandi muzi ko muri iki gihe bariho barategura amatora iwabo bigatuma igihe cyose bashatse kurwanya n'ubuyobozi bwabo perezida cyane cyane perezida wabo baza kuri ambasade y'u rwanda naho bagatukana ngo umukuru w'igihugu wabo ngo ni umunyarwanda azataha iwabo mu rwanda ikindi bakora ubu ngubu hari ibibazo byabaye muri congo ahantu bita beni hari abantu bahaguye ibyo barabigenderaho ngo u rwanda bishobora kuba bifitemo uruhare ayo makuru y'uko bigabije ambasade y'u rwanda bavuga ko u rwanda ingabo z'u rwanda zaba zari mu bitero byabereye hariya mujyi wa beni mu burasirazuba bwa kongo ibyo se barabigaragaza nabyo ntabwo babivuze igihe bari aho ngaho ntacyo bavuze bavuze gusa ko ngo u rwanda ngo rurica abantu iwabo ariko ibyo bahora babivuga ni nacyo gituma kubafata ntabwo byoroshye kuko n'ubushize amafoto yabo twari tuyafite turayatanga ariko basanga bahungiye mu kindi gihugu mushatse kuvuga se ko ubu polisi itabataye muri yombi oya kuko bahise bahunga ku buryo polisi yahageze nyuma y'iminota igera kuri itanu ariko bari bagiye kera ndabashimiye ko ambasaderi
mbere yuko turangiza amakuru n'ibiganiro tuba tubafite kuri iyi saha dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryahayagije ubutwara intangere bwa kapitene mbaye diyagne yari mu nteko zijejwe gucunga umutekano mu rwanda yishwe ariko kingira abasivili amajana n'amajana mu gihe cy'ihonyabwoko ryo mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na kane ico cubahiro cari kirindiriwe haheze igihe cahawe uno musi wa kane umupfakazi n'abana babiri ba kapitene mbaye diyagne yava mu gihugu ca senegal leta ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo yasohoye umutahe wo guhagarika moise katumbi umuyobozi w'abatavuga rumwe na leta arondera guhiganwa na perezida joseph kabila mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije impanuka y'indege itwara abantu y'igihugu cya misiri yari igiye ku mugwa mukuru kayiro ivuye ipari mu bufaransa ishobora kuba yatewe n'igitero cy'iterabwoba aho kuba ibibazo by'ibyuma by'iyo ndege bishobora kuzofata imyaka itari mike n'imiliyoni n'imiliyoni y'amadolari mbere y'uko igisagara cya ramadi muri iraq kizosubira kubamwo umutekano ku buryo abantu bazoshobora gusubira kuhaba inshuti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha niho bigarukiye kuri mikoro mwari kumwe nanjye fide niyo ngabo washyize hamwe ibi biganiro yari fatu ari masikarara tubifurije mwese kugira umugoroba mwiza no kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi ry'amerika
This program has come to you from the Voice of America, Washington.